hello my correct people. welcome to my channel so my people, we hear say they say this. He get one old man That time when e be say they marry queen naomi he come come pray for Kaviezi and queen naomi e understand since that time he don't come back to palace but recently now Ooni of Ife dey surprise over surprise as he sees this old man storm into his palace onyofufe come shock say ah he know this old man i no be the time when he newly married queen naomi this old man come pray for her for his side palace He say ah na him kabir see say okay make the letter enter na he come come palace na him kabir see take open ear say okay make you hear wetin you wan talk my people welcome to my channel if you never subscribe make una subscribe share this video follow me for my facebook page as you know bose corners blog thank you my people. dem said the time when kabiyesi see dis man kabiyesi dey shocked because person wey be say kabiyesi never see for so long ago since wen queen ami come marry am na kabiyesi see am last as he just pray finish he just come out. He say right now he can't come again He say ah this not something shock Have you seen? na so we take hear am o oh, allege some people say they don't even know the meaning of allege something i go say allege because i no dead yet. Now here i hear him. so no come tell me say why me and they talk allege when me i know say eh that means e not be e not dey wetin me i dey talk no correspond can you imagine some some people there. There be this thing o There be what did I call her? ha i don't know wetin to call her. so my people, they say this man they surprise say to hear say queen Ami no dey palace because all this man they think of say ah is it by now queen Ami don't supposed to born two children Now dey hear me so See, e don suppose to born get two children why e gonna be say now Oh yes because of the normal way wen kunami take born say na eh, operation he take born so say right now e supposed to get two children not to talk of say not even here say e comot for palace na waiting the man tell caviarcy so my correct people, hmm, this man they surprised to see say queen Ami no dey palace be say all he own when he they think about e dey think say queen naomi dey for palace say by now queen naomi don get those children and now dem go dey enjoy for palace say e dey very very shocked alive and surprised to see say wetin dey happen because the man na old man you understand he hardly all these old men wey be say dem be spiritualists get uh, e hardly uh, come out na wetin be di man na wetin the man talk. so my people, na so this man take here say they say queen army e don comot and queen army say he no go return back to palace palace because he got to run away wit e pikin becos every if you look at these women eyes my people these women i <laughs> shey if una be queen naomi una go <laughs> hey wo shey if una be queen of me, naomi una go go the palace una no go go na una go run you understand una go run come on for palace mm. for be bad you know people when they do prayer dem they see where well o oh. dem they see that that is wetin dem dey see pass dem pipo wey be born again christians hmm my pipo no be small tin my pipo dem say dis old man eh say e dey shocked alize o e dey shocked and e dey surprised to see say oni of ife allow queen naomi to leave di palace like dat e say because marriage wen e pray for marriage wen god bless no mata wetin woman do you no mata how i know say yes kabezi try wen naomi comot kabezi make certain announcement na dat period we know say kabezi love queen naomi we no even know say e love am o you understand because dem say kabezi tears dem say kabezi tears na dat time we come say eh so kabiyesi love queen naomi like this. Now that time we dey know say ah the way it happened not be ordinary you understand Not be ordinary because kabiyesi come announce say they don't hijack queen naomi um, instagram page say they hack am Not be hijack They don't hack Now na wetin they announce with that one so we don't know say na true so this old man don't tok say ah kabiyesi o say you for no allow this thing to happen say your fault dey for inside plenty fault too. na im dey inside and the time when queen army go only god know when and when how queen army go take come back to palace me i no wan make queen army come palace o oh. ah that palace is mm palace no good so my people, hmm una know say many people that time anywhere queen army go if dem see say queen army dress up He with Kabiyesi comot they go out many people they wish to be like Queen Naomi dem dey pray oh, may they be like Queen Naomi i no like to una many people they pray may they come may they marry Kabiyesi and they tell una the truth They want to be inside included They want to take the place of queen naomi one hand Now, what dem they pray for be that at the end of the day wetin happen e no happen We queen army waka because too much of intimidation it was too much oni of ife no dey sleep house oni of ife no dey how you go marry say man e no go e no go touch you e no go ah wetin e no go why you you marry di man just like dat only once e go come touch your breast He go kiss you e go comot He go come gist gist gist Now gist i can't show because now me come if he go finish queen army go they cry ah say what did they happen That time when queen army wan go back when he tell us say see see see we say you now your cross we tell her say okay make e go make e go bear e cross we say now your cross oh, you go bear am o oh. you understand Now what wetin we tell her? this one na all dis olori i no know how oloris olorri dey do am o oh. i no know how they dey do am you understand i no know how dem say dey do am if you come see i no wan talk kabeesi mouth na all oh, don e dey rest <laughs> and her mouth kabeesi sey dey do am i no know ha so abeg different nyash different kpekus eh? different toto. we dey use hand dey do am for dem hey what kind of life is that? my people, how many women carry caviezi wan carry go fortunes People dey say eh, fortunes when wen caviezi they go Eh, only him now they go the fortune You know they carry women they go only carry caviezi now. Now go see okay now how many women carry caviezi wan carry go di fortune somebody wey get how many wives wives for house so I you wan take pack dey follow body to go the function my people does that make sense the best thing go go by himself any olori when he wan go function like one time runke go for one fortune. e come meet kabiyesi for there kabiyesi be not even know say runke go come They meet for there They they they they see am They no they see am you no dey see am dem just say there they do in the name of marriage the day of uh, celebration you see say dem wear clothes. you see say dem dey see cavies They they cry big cry